iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki imwe z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na oriyani itanga ishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese icyabitindije nanone ni amategeko hari ibigomba kubahirizwa nk'uko nawe mbivuze ba nyiri ptc bafitiye imyenda abantu benshi cyane cyane amabanki ayo mabanki hari amafaranga bishyura ko nabo bakoze ubuhemu bwo kutishyura ku gihe nabo bakaba bashaka gutanga inzira yo guteza cyane inama uyu ni richard dusabe umukuru w'ikigo cy'igihugu cy'u rwanda kijejwe amakori hamwe n'amatagisi avuga icyatumye ico kigo arongoye kitihuta mu kudandaza icamunara inyubakwa y'umugwizatunga rwigara asinapol iyo nkuru hamwe niyerekeye abagwanyi ba fnl batatu bishwe n'abasirikare b'igihugu ca congo ba frdc mu karere ka kiriba hamwe niyerekeye abatowe guserukira abandi mu ntara ya kirundo mu burundi basaba umuhuza w'abarundi gukoresha inguvu afise kugira impunzi ziri mu rwanda zitahuke hamwe n'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana uraho neza aloise uraho oriyana ndakuramukije ndamutse n'abariko baratwumviriza abakuru b'ibihugu bya afurika baza bari baramaze gutegura urwandiko rusaba perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump gusaba imbabazi ku majambo yavuze ku mugabane wa afurika no kubimukira ariko mu nyuma bahitamwo kuba barabangiriye amakuru ava mu muryango w'ubumwe bwa afurika avuga ko urwo rwandiko rwateguriwe mu nama y'abo bakuru b'ibihugu mu nama yabo iheruka kubahuza Addis Abeba urwo rwandiko rwagabisha ruvuga ko amacakubiri ya Trump hamwe n'inyifato yiwe yo kwanka bimukira baturuka mu bindi bihugu bishobora gutosekaza amasezerano Amerika yagiranye na Afurika ariko umuryango umwe bwa Afurika wahisemwo kudasohora urwo rwandiko urwo rwandiko kandi rwavuga ko ku rwete perezida donald trump yanditse ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu z'uku kwezi kwa mbere guheze avuga ko asonera afurika kandi rwavuga kandi ko sekereteri wa leta ya amerika rex tillerson ategekanya kugendera afurika mu kwezi kwa gatatu trump rero yise afurika igihugu cya Haiti hamwe n'igihugu cya El Salvador ko ari ibihugu by'amazirantoki ni mu nama yari arongoye mu biro bya White House mu ntango z'uku kwezi kwa mbere turangije aha muri Leta Zunze za Amerika igitero c'umwiyahuzi w'umugore mu ikambi y'abatejwe izabo mu gisagara ca maiduguri ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria cahitanye abantu bane ku munsi wa gatatu ivyo vyashikirijwe n'abajejwe gutabara igitero begeka ku muhari wa Boko Haram uwo mwiyahuzi yasimvye uruzitiro rw'iyo kambi yahitwa Darori iri mu micungararo y'ico gisagara saa mbiri z'ijoro masaha yaho acaturitsa bombe yari afise mu ayiterera mu mpunzi nk'uko bishyikirizwa na garba idirisi garga arongoye ikigo kijejwe gutunganya ibikorwa byo gutabara mu gice cy'uburaruko bwa nigeria yongeye avuga kandi ko bane baciye bitaba imana ako kanya nyine abandi mirongo ine na bane barakomereka bakaba bamwe bababaye cyane ibyo bitero biba mu gihe abasirikare ba nigeria biyemeje ibikorwa byo gukura boko haramu mu ishyamba rya sambisa umutekano waragarutse mu gisagara cya st louis mu buraruko bwa senegal ni nyuma y'imyiyerekano yadutsemwo imigumuko n'ubwicanyi no gusambura amaduka y'abamuka muri moritaniya ku munsi wa mbere urwo ruhagarara rwadutse inyuma y'aho hiciwe umurobyi w'umunyasenegal yarashwe n'abasirikare ba Mauritania bagenzura inkengera z'ibiyaga leta ya senegal yaraneguye ubwo bwicanyi ariko isaba abanyagihugu bayo kuguma batekanye ibemerera ko icyo kibazo izo kivugana n'abategetsi ba Mauritania Mustafa Dieng umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abarovyi muri Senegal yavuze ko bubaye ubugira kane abanyasenegal bicwa barashwe n'abasirikare ba Mauritania amashyirahamwe adaha- aharanira agateka ka muntu aranegura ingingo perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yafashe yo kugumizaho ibohero ry'igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika riri i guantanamo mu gihugu ca cuba mu gihe yariko ashikiriza ijambo abanyamerika n'amakungu ku munsi wa kabiri trump yavuze ko iyo ngingo iri mu vyo yemereye abamutoye kandi yabivuze ahejeje aza yaramaze kwemeza iryo tegeko iyo ngingo ikuraho iyafashwe mu mwaka wa bibiri n'icenda na perezida barack obama yari yasinyiye ko iryo bohero rizokugarwa mu ijambo yashikirije trump yavuze ko iryo bohero rikenewe kugira bigaragare ko amerika ifise ububasha bwo gufunga abakora iterabwoba mu ntambara amerika iriko irarwana na leta ya kisilamu hamwe na al qaida mu gusozera amakuru y'inkino abazokina finale mu nkino za shane mu mwaka w'ibibiri na cumi n'umunani baza bamenyekanye maroke izotana mu mitwe n'igihugu ca nigeria igihugu rero ca maroke cakiriye cakiriye iryo higanwa rya shane bibiri na cumi n'umunani kuri uwa gatatu ejo niho catsinda libiya ibitsindo bitatu kuri kimwe mu rukino rwabereye mu gisagara ca casablanca intsinzi yabonetse ari uko bongewe uwundi mwanya maroke iza- izohura na nigeria rero mu rukino rwa nyuma rwa finale ruzoba ku munsi w'imana mu gisagara ca casablanca maroke yatsinze kuri yashitse kuri iyo ntambwe inyuma yo gutsinda libiya mu rukino rwa kabiri rushira urwa nyuma
urakoze louise ku makuru waduteguriye udushikirije ubu nawe ni umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda ikigo cy'igihugu kijejwe amakori hamwe n'amatagisi mu rwanda gitangaza ko kitashoboye guca giteza cyamunara imwe mu matungo y'abagize umuryango wa rwigara kubera impamvu zishingiye ku mategeko kuri uyu wa gatatu ico kigo cyatangaje ko mu mpera z'ukwezi kwa kabiri gishobora kuzoteza cyamunara iyo mitungo ni nk'uyu mugenzi wacu eric bagira ubusa mu mpera za bibiri na cumi na karindwi nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rwanda revenue authority cyari cyatangaje ijwi rya amerika ko umwaka wari burangire giteje mu cyamunara imwe mu mitungo y'abagize umuryango wa nyakwigendera sinapol rwigara ikigo rwanda revenue authority kibishyuza miliyari eshanu na miliyoni magana atandatu z'amafaranga y'imisoro ubwo bagaragazaga uko ikigero cyo kwinjizaho imisoro gihagaze mu mezi atandatu ashize ijwi rya amerika yashatse kumenya iby'aya makuru yo guteza mu cyamunara imitungo kwa rwigara bwana richard tusaba ukuriye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yadusubije ko impamvu batahise bayiteza mu cyamunara zishingiye ku mategeko uyu mutegetsi yavuze ko usibye n'ikigo rwanda revenue authority cyishyuza akayabo k'imisoro kivuga ko yanyerejwe no kwa rwigara ngo hari n'abandi uyu muryango ubereyemo imyenda barimo n'amabanki tusabe yemereye ijwi rya amerika ko bitarenze mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka hazaba hari igikozwe icyabitindije nanone ni amategeko hari ibigomba kubahirizwa nk'uko nari mbivuze ba nyiri ptc bafitiye imyenda abantu benshi cyane cyane amabanki ayo mabanki hari amafaranga bishyuza ko nabo b- bakoze ubuhemu bwo kutishyura ku gihe nabo bakaba bashaka gutangira inzira yo guteza cyamunara iyo rero inzira yo guteza cyamunara itangiye ni ukuvuga ngo habaho igenagaciro ry'imitungo Si- bafite imitungo myinshi itari ptc gusa natwe twaku- du- dukora ibyo amategeko adusaba byo kugena umutungo w'imitungo yabo agaciro k'imitungo yabo nibyo byadutinije mu by'ukuri ariko icyo nakwizeza cyo ni uko uku kwezi kwa kabiri turakorana n'abandi bantu bafitiye amafaranga kugira ngo dushobore kureba ko twa- bagaruza amafaranga babafitiye natwe tugaruza amafaranga bafitiye leta tukaba rero twizera ko muri uku kwezi kwa kabiri iyo porosidere yose izarangira tugatangaza tukareba niba hari icyo dushobora gukuramo kimwe nk'uko wenda hagati y'uyu munsi n'igihe duteganya gu- gutanga iryo tangazo bashobora kuza bakavuga bati "Tu- tuyishyuye nibabikora ubu bazakomeza bakora kugeza ubu mu rukiko rw'ubucuruzi rwa nyamirambo hari ikirego abahagarariye premier tobacco company uruganda rwa rwigara rwakoraga itabi baregamo mu kigo rwanda revenue authority bararega bavuga ko iki kigo cyafunze uruganda kirangije kigazanira n'uburinzi babura uko bishyura abakozi bagasanga ubwabyo ari igihombo kuko bamaze amezi arindwi badakora kandi bishyura miliyoni magana atatu z'amafaranga buri kwezi z'imisoro bivuze ko miliyari ebyiri na miliyoni ijana z'amafaranga zagombye kuba ziri mu maboko ya rwanda revenue authority bwana tusabe yahakanye ayo makuru yavuze ko batigeze bafunga ptc ahubwo ko ba nyirayo aribo banze kumva inzira z'ubwumvikane bahitamo kuba bahagaze uruganda nagira ngo rwose aha ngaha nongeye mbisobanurire nari nabisobanuye na mbere ntabwo uruganda rwigeze rufungwa twasabye ko twa uruganda rwakomeza gukora ariko dufatanyije mu kujera rwa ruganda kugira ngo amafaranga ibyagurishijwe biva muri rwa ruganda bive mu bwishyu bw'umwenda ariko ba nyiri uruganda ntabwo ariko babyifuje bo bahisemo kuvuga batereka tube duhagaritse turebe ibi- ibi- i- a- a- aho- uko- uko bizagenda ku rundi ruhande rwanda revenue authority nayo iremera ko kuba uru ruganda rwakoraga itabi rutagikora kandi rwagombye kuba rwinjiza ibisoro bishobora kuzaba igihombo ku mpande zombi bishobora kuba igihombo ariko nagira ngo byumvikane ko ntabwo twafunze uruganda ntabwo- nta amategeko aribyo ateganya usora afite uburenganzira bwo kwemererwa kwishyura mu byiciro hari ibyo yabanje gusho- gusoza twaganiye nabo tubagaragariza ko bafite uburenganzira bwo kwishyura mu byiciro kugira bakomeze bakore barabyanga mu minsi yashize twamenye amakuru ko abakozi ba ptc bagiye basiragira ku karere ka kicukiro babaza uko byagenda niba hazabaho gusesa amasezerano y'akazi cyangwa se niba bazishyura amezi ashize badahembwa abagize umuryango wa nyakwigendera sinapolo rwigara barimo umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda diane shima rwigara we na nyina bari mu buroko bavuga ko iyi misoro itigeze ibaho ishingiye kuri politiki nakwibutsa gusa ko mu mpera z'ukwa munani bibiri na cumi na karindwi arahiza guverinoma mukuru w'u rwanda paul kagame nawe nubwo yavuze mu buryo bw'amarenga yumvikanije ko abanyereje imisoro kandi ko bigomba gushakirwa umuti abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage barangiza ba- bagasa n'ababyigamba niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira ntabwo biguha imyunite ubwo abumva barumva icyo mvuga ibintu bigomba gusobanuka mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi byabaye ngombwa ko igipolisi cyinjira ku ngufu mu kiyovu kwa rwigara gufata bamwe mu bagize umuryango kibashinja kwigomeka ku butabera kuko ngo batitabaga ngo babazwe ku byo bakekwaho muri byo harimo n'icyo kunyereza imisoro umva uko babwiraga igipolisi umwana wanjye yariyamamaje nk'umunyarwanda dore ko iki gihugu ntawe ukigira mu burenganzira murangije muratugerekaho imisoro itarigeze ibaho
byaje gusa n'ibitunguranye kuri bamwe ubwo abagize umuryango wa rwigara diane shima rwigara washakaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu bibiri na cumi na karindwi adeline rwigara umubyarana uwamahoro anne rwigara bafatwaga bagafungwa mu byaha baburana nta cy'imisoro cyajemo anne rwigara yarekuwe by'agateganyo bavandimwe be bataratangira kuburana mu mizi barahurira ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ibyaha bavuga ko bishingiye kuri politiki nyakwigendera sinapolo rwigara yapfuye mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu ku mpamvu zitavugwaho rumwe ubutegetsi buvuga ko yazize impanuka abagize umuryango bo ntibarya umunwa mu kuvuga ko aribwo bwamwishe aha bagira ubusajwi ry'amerika i kigali arakoze ariko bagira ubusa kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tujye muri kongo ikiriba kuri uyu wa mbere itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abasirikare ba leta ya kongo frdc barishe barashe abagwanyi batatu ba fnl ahitwa ikiriba mu karere ka uvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo abo bagwanyi bari bavuye mu mirima y'abanyagihugu kwiba ibijumbu ni inkuru ya mugenzi wacu vedaste ngabo Amakuru dukesha abaturage batuye mu mikenke avuga yuko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu abagwanyi b'abamayimayi barenga mirongo itanu bayobowe na Ebwira bari bavuye mu mutambara berekeje mu gipupu barashe ingabo za leta ya Kongo zikorera mu mikenke uko byagenze bamayi baje bamaze gushika batera mu ikaba bakomeretsa abasirikare batatu babanyaga n'imbunda zitatu none bagiye ku bitaro niyo twabajanye twajyanye abasirikare Eric Gwiyibagiza umuyobozi w'ibitaro bikuru byo mu mikenke mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yemeje yuko bakiriye inkomere za FARDC zarashwe n'abagwanyi b'abamayimayi kandi muri zo harimwo irembye cyane barababaye cyane umwe bamurashe mu nda mu kanya gatoya bamusize muri sadope barimo baramopera undi bamurashe ku gitugu undi bamurashe mu mugongo Andi makuru dukesha igisirikare kiri mu mikenke ahamya yuko nyuma y'igitero Mayimayi yagabye ku basirikare yahise ikoresha inama abaturage baturiye mu mikenke aho yasobanuriye abaturage ko ari igenzura ako karere kandi icyo yifuza ko ari amahoro mu moko atandukanye atuye itombwe uyu ni umwe mu baturage bo mu mikenke bari bitabiriye iyo nama twari abantu benshi hariho abafurero n'abanyamurenge n'abanyinju n'ababembe bashyitse batubwira bakora mitingi baravuga ngo abantu bagire amahoro ngo bakundane ngo bo bakurikiye leta ngo zibakurikiye ngo bakurikiye ubutegetsi bwa kabira ngo buveho ngo none bakurikiye abasirikare ngo ariko ntibakurikiye abasivili aba bagwanyi b'abamayimayi bayobowe na ebwila bagarutse mu karere cy'itombwe nyuma yaho ingabo za leta ya kongo fardc zigaruriye uduce turenga cumi na tune two mu karere ka fizi twari tumaze amezi agera kuri atandatu mu maboko y'inyeshyamba z'abamayimayi ziyobowe na yakutumba vedatse ngabo ku bw'ijwi rya
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tuve muri kongo tujye mu burundi abatowe guserukira abandi mu ntara ya kirundo basaba umuhuza w'abarundi gukoresha inguvu afise kugira impunzi ziri mu rwanda zitahuke asabwa kugondoza u rwanda kugira rwemere gukorana n'uburundi mu gikorwa cyo gutahukana impunzi nk'uko biriko biragenda muri tanzania na kongo iharanira demokarasi ni mu gihe yari kabonana n'imboneza zo muri iyo ntara kuri uyu wa gatatu inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze muri urwo rugendo yagize mu ntara ya kirundo umuhuza w'abarundi eduard nduwimana yabonanye ahanini n'abaserukira abandi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'intara kumvo yasiguye mu ntango z'umwaka turabe aho nkumbure biba bitagenze neza haba mu mutekano haba mu iterambere haba mu mibano turabe yuko akoba katagenze neza tugakosora hakiri kare kugira ngo dutangure umwaka wa 2018 ibintu bimeze neza gusumba ariko icyo nshima ni uko by'ukuri Melchior Nankahomba arongoye intara ya Kirundo ashikiriza vyinshi vyaranze intara mu mwaka uheze kimwe muri ivyo ni umutekano no gutahukana impunzi umutekano kandi ukanagaragazwa n'ukuntu abanyakirundo aha mu gisagara ca kirundo no mu bindi gisagara tubona yuko umumvikano uguma utera imbere haramaze guhunguka abanyakirundo batari bake uyu mwaka uheze abarenga amajana indwi baratahutse barashoboye kandi kwakira abarenga igihumbi n'amajana ane yirukanywe benshi bakaba birukanwa mu gihugu c'u rwanda umwe mu bashinga amateka batowe mu ntara ya kirundo asaba umuhuza gukoresha ingufu zose afise kugira agondoze u rwanda rukorane n'abandi mu korohereza impunzi gutaha twakoranye tubasabe gukoresha ingufu bazifise kandi ishyaka murifise mwongereze ubutwari bufise abantu bacu bari rwanda naho umwenge wa mwene mekanike agerageza guha abantu bacu nibaza ko nabo atari ubwabo bafise barabona ko ibyo biyumvira bitabaye kandi ari nabyo n'ubaka ari nabyo murakoze umuhuza w'abarundi avuga ko ikivi yatanguye akibandanya tuzokora inama muri malawi kuva itariki zitanu gushika itariki icenda ry'abahuza bose muri afurika kandi mu byo tuzorabira hamwe turaraba ibijyanye n'ibibazo biri mu bihugu byacu ari naho tuje tunga kandi yo kuraba yuko nocyoba tubishyikiza kugira ngo habe iyo rekomandasiyo ijanye n'uko abarundi bavuye mu rwanda yuko botahuka ariko n'ubu tuguma dusaba leta yuko by'ukuri iyo tripartite yoba leta y'u burundi leta y'u rwanda hamwe na hasi bakaraba yuko abarundi bene bacu batotahuka kuko nta gituma na kimwe bari mu makambi y'impunzi mu mwanya wa mbere ibibazo ntibyashobotse byihuta kuboneka ariko hari nk'ibibazo umuhuza yari ategereje ko bishyikirizwa bitigeze bibazwa ni nk'ibibazo bifatiye ku mutekano ivyo yari afise ko inkuru akaba yaciye abifata nk'ibihuha mu minsi heze hari abatubwiye yuko ariko abantu bashika ibihumbi bibiri bari ku malisite mu bashaka guhunga byose twarabyumvise batubwira yuko hari abandi bantu bariko barahunga kandi abandi bariko barahunguka mu gihe mwemeze biba bihari nuko atamahoro muba mufise ku mutima namwe tuba mubivuze uvuga atamahoro muba mufise kuko ibibazo twagiye tuvyumva kuri ivyo rero usanga ibintu vy'ibihuha biba bivugwa nibyo tuba dukeneye kumva gato bafashe gutora inyishu twe dufata ko ari ibinyoma kuko nta hantu haba hari amalisite abantu ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri mu bene bangana uvuga ko basumba bari ngaha umuhuza yasabwe gufasha kugara amwe mu maradiyo akorera ku mbuga ngurukanabumenyi rero hari ayandi yaciye ajya gukorera ku mbuga ngurukanabumenyi n'ubu rero akabandanya akwiragiza ibihuha bitari byo akoresheje imbuga rero abanyakubaha narimo ndabasaba ko nibyaba bishoboka boba uburyo dushobora kuza turabeshuza ayo ma- ayo makuru cyangwa se ayo maradiyo agafatwa bishoboka ngaha nduwimana yavuze ko imbuga ngurukanabumenyi zitoroje gukontorora niko gusaba abarongoye abandi kuja imbere mu kubeshuza inkuru baba babonye ko zaciye ku mbuga atari zo ariko kandi asaba ubutungane gukora amatohoza ashika ku mabi amwe amwe mu ntumbero yo gukinga kwikekana ikintu kigorana ni iyo habaye abo basuma bakiba bakaba akamizwe n'ingoma nuko haba umuntu ahwera akaba akamizwe n'ingoma icyo gihe bizana icyuka gituma abantu bikekana ati mbega ni ba naka ni ba naka uwo mwikeko rero niwo uca utuma abantu bakurikiza kuri kahise ugasanga bishatse gutera ingorane nicyo gituma nk'abarongoye abandi murinda gukora ibishoboka byose cyane cyane abo mu butungane n'intwara kugira ngo habaye ububisha butandukanye habaye ubupfuye abantu bazorwishyano bapfe abantu bazorogwa bapfe abantu bazi mugabo umuntu amenya ati mbega byagenze gute amatohoza abe hanyuma hari uwakoze icyaha ashengezwa imbere y'ubutungane mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika tukiri mu burundi abadandaza mu isoko ya jabe mu gisagara cya bujumbura imwe mu masoko indwi aheruka gusanurwa bavuga ko ibibanza byateguwe ari bito bito bafise n'amakenga ku bijyanye no kubaka utuzu tw'idandarizo muri iyo soko babishikirije kuri uyu wa gatatu igihe binjira kuraba ibibanza bahawe umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika evariste nzikobanyanka aradushikiriza iyi nkuru
turi mu isoko ya jabe aho abadandaza bahora bayikoreramwo bahazindukiye ku bwinshi kuri uno wa gatatu inyuma y'aho hamanikiwe intonde z'abahawe ibibanza muri iyo soko uno munsi yari intambwe ya kabiri nk'uko umukuru w'abo badandaza n'uwimana bernard yabishikirije uyu munsi kora kwinjiza abantu b'abadandaza bose ku mugaragaro kugira ngo bashobore kuraba amanimero yabo babonye kuri afishi kugira ngo umwe wese abone uruhande ahagazemo rero icya mbere tubanze gushima ni uko abadandaza bose basa n'abibonye inimero zose babonye arizo nyine bashoboye gushikako abo badandaza bo muri iyo soko ya jabe binjiye ubwa mbere muri iyo soko kuva isanuwe bashima iyo ntambwe bateye bagasigura ko kuva beretswe intonde ziri ku inomero z'ibibanza bahawe baguma bibaza ryari bazinjira muri iyo soko naho bashima igikorwa cakoretse kuri uno wa gatatu bamwe mu badandaza bavuga ko basanze ibibanza bahawe ari bito bito kubona batazoshobora kwinjiza muri iyo soko ibidandazwa byinshi bakavuga ko bizobatera agahombo turaje twinjiye dusanze ikibanza gipima emetero wubatse emetero ntibigikwiye kubaka twarabishimye wumva ufise nk'umutahe wukwiye ntawe urushira jewe iki- ikishasha numva noshikiriza nukuraba ingene bodutunganiriza ibibanza bakaraba ingene bovyagura ni gitoya cane nta kuntu umuntu yoshiramwo impuzu ngo azimanuke aho umukiriya aje yokwicara aho umuntu yomanikira impuzu ama etager biragoye nyene kuraba ingene bovyagura n'ahandi urumva simbona ingene tuzokora ngaha n'amabarabara ni matoya uzosanga bimwe bija hanze je nico mbona meri yodutunganyiriza ikaraba ingene botwagurira ibibanza userukira abadandaza bo muri iyo soko ya jabe ntiyemera ibivugwa n'abadandaza nduwimana bernard amenyesha ko yabwiwe ko ivyo bibanza vyagwijwe kugira ntihagire umudandaza n'umwe mu bahora muri iyo soko abura ikibanza akavuga ko atahindi nama ikenewe ku bijanye n'ico kibazo rero muri gihe mu gisagara cya bujumbura yavuze ko amasoko yaze saba ko avuga ko abadandaza benshi bashobora kubimurira mu yandi masoko ariko bivuze nk'uko ariko abadandaza bonye badusavye mu nama twagiye turagira ko batushobora kuja mu yandi masoko mu masoko bamenyereye mugabo bivanye n'amahangare bagiye barubaka amasoko yacu yatumye isoko ryaga niyo mpamvu twaje dufata iyo mezire kugira ngo abantu bose bashobore gukwigwa abadandaza bose ntaburi ibibanza bakoreramo mu isoko basanzwe bamenyereye ndibaza kugeza izi saha nta kintu c'inama kiba gikenewe ko ico umuntu yari akeneye ni ukubona ko rwanda yacibonye kuko iyo nama si yo gusaba gupunguza ibanza cyangwa kuvyongerako nticokunda ikibonekeza muri iyo soko ya jabe ni uko iza yatanguye kwata imigaga itarugururwa kugira abadandaza batangure kuyikoreramo ibitera amakenga abadandaza bibaza ko yubatswe nabi ikigiye gukurikira muri iyo soko ya jabe ni ukubaka ibibanza kugira ngo bene byo batangure kubikoreramwo abo badandaza ariko bafise amakenga kuri icyo gikorwa hari ibyo twumva bavuga yuko ngo bazotwubakira ni urukurukura ariko nta nama baratugirisha kugira ngo tumenye ukuntu kare bazokubaka cyangwa twebwe ko tuze kwiyubakira hanyuma nimba tuzokwiyubakira batubwire ukuntu twokubaka nta nama baratugirisha twumve yuko twabishima nuko tutabishima ariko tukumva ngo bazotwubakira urongoye umugwi ujejwe ivy'ayo masoko agera ku ndwi aheruka gusanurwa mu gisagara ca bujumbura iyo yajabe irimwo avuga ko ico kibazo camaze gutorerwa umuti ramadan nkurikiye yabwiye ijwi ry'amerika ko abaserukira abadandaza bo muri ayo masoko ndwi bamaze kuvugana n'ubugiye kubaka utwo tuzu tw'idandarizo uwasanzwe ari umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igisagara cya bujumbura akavuga ko utwo tuzu dutegerezwa kubakwa hakoreshejwe ibyuma bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu mugoroba uko itariki ya makumyabiri ukwezi kwa mbere abagabo benshi bari bambaye neza barangije gufungura mu ruriro i kaburu mu ihoteli kaburu intercontinental hotel barahagurutse bafata imbunda zabo batangira kurasa mu bantu bari aho bahise bakomeza kugenda mu birongozi by'ihoteli bashakisha by'umwihariko abanyamahanga ngo babice hamwe n'abategetsi muri guverinoma ya afghanistan ibyo byamaze amasaha agera kuri cumi n'arindwi bihagarikwa n'uko abasirikare bashinzwe umutekano bafashijwe n'abasirikare ba norvege bishe abakoresha iterabwoba batandatu kugeza icyo gihe abantu byibura makumyabiri na babiri bari bamaze kwicwa n'abo bagabo bari bagabye igitero abahasize ubuzima baturuka mu bihugu byinshi birimo Ukraine afurika y'epfo ubudage ubugereki kazakistan venezuela leta zunze ubumwe za amerika birumvikana harimo na afghanistan icyo gitero ni kimwe mu bisa n'imaze kumenyerwa mu mezi menshi ashize abatalibani bagiye bagaba ibitero mu runywero mu mahoteli mu ruriro ahantu hose abanyaafghanistani bashobora guhurira n'abagenzi b'abanyamahanga bakaganira abatalibani bashishikajwe no gushyira afghanistan n'abaturage bayo mu bwigunge babatandukanya n'abandi bantu bo ku isi ni muri urwo rwego bakoresha urugomo bagerageza kubashyiramo ingengabitekerezo yabo isobetse abatalibani barabuza abanyafghanistan kubaho mu mahoro bababuza amahirwe yo kubaka ubuzima bwabo ngo babeho ubuzima burushijeho kuba bwiza amerika yamaganye yivuye inyuma igitero ku ihoteli intercontinental i kabul byanditswe mu itangazo rya sekereteri wa departoma ya leta muri amerika rex tillerson rigira riti twunamiye abantu bose batakarije ubuzima muri iki gitero baba abanyafganisitani cyangwa abaturage b'ibindi bihugu twifatanije mu mubabaro n'imiryango yose n'inshuti zabo bose bishwe kandi twifurije abakomeretse gukira vuba iryo tangazo rikomeza rigira riti leta zunze ubumwe za amerika zirashima abashinzwe umutekano w'igihugu cya afganisitani ku butwari bwabo mu gusubiza iki gitero turavugana n'abategetsi ba afghanistan ku byerekeye amaperereza kuri iki gitero sekereteri tillerson akomeza agira ati twabonye ko abatalibani bigambye uruhare rwabo kandi twamaganye imitwe y'iterabwoba ku bitero igaba ku banyafghanistan no ku bakozi b'abanyamahanga bakorera kuvugurura afghanistan ati amerika yifatanije na guverinoma n'abaturage ba afghanistan turakiyemeje dukomeje gushyigikira afghanistan mu bikorwa byayo bigamije kugera ku mahoro umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyabo urugomo nk'uko ababyiboneye i kabul babivuze nta mwanya rufite muri afghanistan cyangwa ahandi aho ariho hose ku isi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabashimiye mwese mwaduteze amatwi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuma karara rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro muri studio mwari kumwe na oriyani tangishaki washington ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mwese mani bahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.